murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri kumwe na jeffrey mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera ku yo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na aloise bigirimana
mwaramutse jeffrey turayahera mu karere k'ibiyaga binini vya afurika intumwa z'akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi zararangije ejo ku munsi w'imana urugendo rw'iminsi itatu zarimwo muri repubulika ya demokarasi ya kongo izo ntumwa zavuze ko umuti wa politike ari ukwiye kurangiza intambara yatewe n'abaroberi ba me mirongo ibiri na gatatu ishyirahamwe mpuzamakungu oni rivuga ko gutana mu mitwe hagati y'abasirikare ba Congo FRDC hamwe na M23 kumaze gukura mu ngo abanyagihugu barenga ibihumbi amajana umunani izo ntumwa z'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano zashitse ku munsi wa kane w'indwi iheze ku mugwa mukuru wa Congo Kinshasa imbere yo kubandaniriza igoma ku munsi wa gatandatu barabonanye na perezida felix Tshisekedi igoma naho baganira n'abategetsi baho abaserukira abanyagihugu bongera bagendera amakambi yahungiyemo abantu ambasaderi w'ubufaransa muri onu nicolas dorivier yabwiye abamenyeshamakuru ejo kwimana ko M23 ibwirizwa kuva mu turere yigaruriye yongeye koko bitagikenewe gusobanura ko atankeka u rwanda rushigikiye uwo muhari ariko dorivier yavuze ko iyi biganiro ariyo nzira yonyine izotorera umuti iyo ntambara urugendo rw'izo ntumwa rubaye inyuma y'ihagarikwa ry'intambara ryaganiriwe ko muri angola ritubahirijwe reka n'utundi twigoro twabaye two guhagarika iyo ntambara twumvikanywe ko imbere yaho natwo nyine ntitwubahirije muri kongo kandi abategetsi bo muri icyo gihugu bavuga ko abaroberi ba adf mu buseruko bw'icyo gihugu bishe abantu cumi n'icyenda batako baraturira amavuriro n'amazu uwahoze ari buramatari w'intara ya kivu y'uburaruko yavuze ko abitwaje ibigwanisho bakekwa kuba aba adf bateye abasivile mu gisagara cya kirindeya adf n'umuhari w'abagwanyi ushamikiye ku muhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu abategetsi ba kongo bawagiriza urufu rw'abanyagihugu batari bake mu mihana myinshi yo muri iyo ntara mu minsi iheze itorokanzu ry'amakuru ama ry'umuhari wa leta ya kisilamu ryanditse rivuga ko isisi ari wo wagirizwa ubwo bwicanyi bwahitanye abantu mirongo itatu na batanu b'abakirisitu n'abarenga cumi bakomeretse mu buseruko bwa kongo
washington ijwi ry'amerika muyavugwa hanze y'umugabane wa afurika ku mugabane wa buraya abasirikare b'ubutaliyano bakizura inkengera z'amazi bavuze ko abantu mirongo itatu baburiwe irengero abandi cumi n'indwi baratabagwa ni mu imahari mediterane ejo ku munsi w'imana inyuma y'aho ubwo bwato barimwo bavuye muri libiya bwibira mu mazi yarimwo imifunda myinshi mu gatondo k'ejo k'uwimana ubwato bw'abagiraneza bwiswe mediterranean savings humans charity bwanditse ku rubuga rwabwo twitter ko ubwo bwato bwariko bwerekeza mu butaliyano bwazamye bushyitse mu karere kari ku birometero ijana na mirongo irindwi n'indwi mu buraruko bushyira uburengero bwa bengazi muri libiya ku munsi wa gatandatu abasirikare b'ubutaliyano bacungera imbibe z'amazi bavuze ko batabaye abimukira barenga igihumbi n'amajana atatu mu bumanuko bw'i gihugu abandi amajana abiri batabarirwa mu izinga rya sisire muri icyo gihugu cy'ubutaliyano abantu ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atandatu nibo bamaze gushika mu butaliyano gushika aho umwaka ugeze ubu ugereranije n'abashika ibihumbi bitandatu binjiye muri iki kiringo nyine mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abaharugwa mu majana kandi barapfuye bariko bagerageza kujabuka iba hari mediterane no kuja ku mugabane wa buraya
washington ijwi ry'amerika mu gisata c'abagira amasanganya mu mabahari ni hano muri leta zunze ubumwe za amerika abantu bashika umunani barapfuye igihe amato abiri akekwa kuba ayafasha abimukira kwinjira muri amerika bitemewe n'amategeko agonganiye ku nkengera z'ibahari mu bumanuko bwa California abajejwe gutabara mu karere k'igisagara ca San Diego bavuga ko iryo sanganya ryabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira umunsi w'Imana icariteye ntikiramenyekana umukuru wi- w'abatabara muri San Diego James Gar- Gartland yavuze ko ubwo bwato bubiri bwarimwo abantu mirongo ibiri na batatu San Diego iri hafi y'urubibe hagati ya Amerika na Mexique abategetsi bavuga ko abinjizwa muri Amerika baciye mu binywabi biyongereye ku bice amajana indwi na mirongo irindwi na rimwe ku ijana mu mpanuko bwa California kuva mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi kuri uyu mugabane nyene wa amerika ni mu gihugu ca nicaragua perezida w'ico gihugu daniel ortega yategetse ryo ku munsi w'imana ko ambasade y'igihugu ciwe ivatikano yugagwa nicaragua yavuze ko iyo ngingo ifashwe inyuma y'aho papa francisco umwungere wa ekereziya katolika avugiye ko leta y'ico gihugu itwaza umukazo n'igikenye amakuru ava ivatikano yavuze ko naho iyugagwa ry'iyo ambasade bidasobanura ihagarikwa ry'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bishobora kuba intambuko zikomeye ko bizoshikwako leta ya ortega irushiriza gukumirwa n'amakungu kuva aho itanguriye guhohotera abatavuga rumwe nayo kuva inyuma y'imyiyerekano yo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ortega yabyise ko kwari kugerageza ku- kudeta kuri leta yiwe
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe kuri wayishatu radiyo yacu voa akadomu com naho murahadusanga naho kuri facebook na twitter muradusanga kuri arobazi voa radiyo yacu ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo ikipe ya reg basketball club yo mu rwanda yatsinze umukino wayo wa mbere mu irushanwa rya basketball africa league ribera i dakar muri senegal umunyarwandakazi dimitri sis mukanyirigira mu mpera z'icyumweru dushoje yamuritse igitabo yanditse kuri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane inyito y'igitabo cyanjye do not accept to die nayivanye ku buryo muri jenoside yakorewe abatutsi hageze igihe nkumva gupfa bitakirimo nkumva ko ngiye kurwana ku buzima bwanjye sinemere gupfa nkajya numva n'ijwi ribimbwira riti wipfa wipfa wikwemera gupfa mu gihe twese twari twihebye tuzi ko ahubwo batinze bazaza ryari kuko twabonaga nta yindi gahunda iharuritse kutwica dimitri sisi mukanyirigira wanditse igitabo do not accept to die cyangwa ntiwemere gupfa ugenekereje mu kinyarwanda naho mu burundi komisiyo severe ishinzwe kunywanisha abarundi no kumenya ukuri igiye gutangira kumva mu ruhame ubuhamya ku bwicanyi bwabaye mu gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato amakuru ariko tuhere hano muri amerika aho umunyarwandakazi dimitri sisi mukanyirigira mu mpera z'icyumweru dushoje yamuritse igitabo aheruka kwandika ku mateka ya jenoside yabaye mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane ni igikorwa cyitabiriwe na bamwe mu banyarwanda n'abanyamahanga baturutse mu murwa mukuru wa amerika washington dc no mu nkengero zawo icyo gitabo yakise do not accept to die mu rurimi rw'icyongereza ucishirije mu kinyarwanda bivuga ngo ntiwemere gupfa navuganye na madamu dimitirisis mukanyirigira mbanza kumubaza imvano y'iyo nyito inyito y'igitabo cyanjye do not accept to die nayivanye ku buryo muri jenoside yakorewe abatutsi hageze igihe nkumva gupfa bitakirimo nkumva ko ngiye kurwana ku buzima bwanjye sinemere gupfa nkajya numva n'ijwi ribimbwira riti wipfa wipfa wikwemera gupfa mu gihe twese twari twihebye tuzi ko ahubwo batinze bazaza ryari kuko twabonaga nta yindi ah, gahunda iharuritse kutwica hanyuma do not accept to die nyivana muri muri iyo experience nagize nkanayifata nka message mu rubyiruko n'abandi bantu bose bazagisoma ko ibyatwica ni byinshi ariko tugomba gushyiramo ingufu zo kubyirinda no kubirwanya kugira ngo dukomeze tubeho wanditse hashize imyaka igera kuri makumyabiri n'icyenda ibyabaye mu rwanda jenoside yakorewe abatutsi ibaye nawe niki gituma wahisemo gusohora inyandiko yawe iki gihe muri iki gihe cyose nk'uko ubizi abantu benshi bacize ku ishami rya jenoside yakorewe abatutsi bifuje kwandika barabiharanira ariko biragoye ni porosesi itinda ikagorana mu nzira byaba mu buryo bw'imyumvire n'amarangamutima ndetse n'ubushobozi ngere natangiye kwandika kera ariko byashobotse hashize imyaka makumyabiri n'irindwi ni uko uyu munsi nkivuga hashize makumyabiri n'icyenda ariko cyasohotse umwaka ushize ni porosesi yatinze ah, ariko niho bishobokeye inkoni ihera igihe uratanga butumwa ki ku barokotse jenoside bashobora kuba bafite ubutumwa bashaka gutanga bashobora kuba bashaka kwandika nk'uko nawe wabigenje kugeza ubu bafite inkuru ariko zikibahezemo
Um, nibyo koko kuko bigoye abantu benshi barabyifuza ko ntibabishobore Naba- nabaha rero ubutumwa bwo kugerageza niba narabishoboye nabo babishobora hari n'uburyo bashaka kwegera abandi bakabasaba kubibafashamo bakabandikira iyo nkuru ariko ntibazapfe batayivuze kuko nibwo buryo bwo guha icyubahiro abacu bishwe bazira ubusa kandi tukigisha n'amahanga n'abandi bose batayibonye ububi bwayo kugira ngo bayirinde bayirinde igihugu cyacu cyiza cy'u rwanda abana bacu ntibazongere kubona amahano nk'ayo twabonye buri wese rero yabishobora ndamushishikariza kugerageza cyangwa gushaka ubufasha ku bamwegereye ariko ntazapfata bivuze niyo yabivuga gusa undi akabimwandikira twese turahari ngo tubafashe nubwo bikomeye birashoboka mu gusoza do not accept to die isa nk'usogongeza abatarakibona harimo iki ni iyihe mvumburamatsiko umuntu yavuga ati reka njye kureba uko bimeze
do not accept to die ni igitabo cyiza kivuga ku nkuru y'ubuzima bwanjye cyanditse neza ku buryo abenshi iyo bagisomye ntibagihagarika batakirangije harimo rero inkuru y'ubu- y'ubuto bwanjye uko nakuze iwacu mu rugo ikibagabaga uko twabagaho nk'abatutsi babujijwe byinshi ariko ba- bageze aho babyemera ubuzima bwabo ntibube ubw'agahinda gusa harimo ibyishimo harimo umubabaro harimo ah, amabi yose twabonye muri jenoside n'ukuntu tu- nayirokotse njye ku giti cyanjye ariko harimo na mesaje zitanga ihumure zitanga icyizere cy'ejo hazaza harimo u rwanda rushya ko twarwubatse aho rugeze uyu munsi harimo mesaje yo kubwira urubyiruko ko byose bishoboka ko hahora hari icyizere cyo kubaho ukabaho neza wishimye kandi ubana n'abandi neza nta kigutangira mu buzima bwawe murakoze madame dimitri sisi mukanyirigira wanditse igitabo do not accept to die mu burundi komisiyo severe ishinzwe kunywanisha abarundi no kumenya ukuri irateganya gutangiza ibikorwa byo kumva ubuhamya ku mugaragaro ku bwicanyi bwabaye muri icyo gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri umukuru wa severe aravuga ko intego nyamukuru ari ukugira ngo abiciwe ababo n'abazi ibyabaye babivuge ku mugaragaro ababikoze basaba imbabazi Pierre Claver Ndayicariye umukuru wa Sever yumva ibyo bizatuma abarundi biyunga kurushaho Eloge Willy Kaneza mu itangazo mu rw'igihugu rihejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi savere washize abona avuga ko ibikorwa byo kumviriza abantu ku mugaragaro bazi canke bafise amakuru ku bwicanyi bw'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo irindwi na kabiri bwahitanye abahutu benshi bizotangurira mu ntara ya ruyigi mu buseruko bw'uburundi n'ata munsi umurwi severe watanze iryo tangazo rimenyesha ko mu ruyigi ariho hibonekeje amasura menshi n'abatangabuhamya bawemereye kuzogira ico bashikirije kurusha mu zindi ntara kugira igikorwa gende neza abakomiseri bazumviriza abantu bazoba bava mu bwoko budasa mbega hazumvirizwa bande n'ibihe bisata n'inzego bizisungwa kurusha ibindi inyishu tuyihabwa na pierre claver ndayicariye umukuru w'umurwi severe umuviseveri uzokumviriza abo byerekeye hamwe n'amasura twifuza ko hamenyekana ibyatumye ayo mabi akogwa n'uruhara ibisata byabigizemwo ibisata bya leta abikorera utwabo igisirikare igipolisi inzego z'ubutungane igisata c'indero amabanki amashirahamwe akora nk'amabanki ibimenyeshamakuru imigambwe imihari ikomoka mu migambwe amashengero n'amadini amashirahamwe yemewe n'ayatemewe n'amategeko imigwi y'abantu bagiye hamwe ndayicariye aramutwara mu rwibo kunywanisha abarundi arahumuriza nta muntu n'umwe mbere n'abikekwa ko ibyaha azokurikiranwa kuri ino ntambwe kubera izoba byavuzwe nuko ibyemezo twatororokanije bidashobora gukoreshwa mu kwagiriza abakorewe amabi amasura cyane abakekwa ko bakoze amabi muri iki kiringo n'abantu imiryango cyangwa amashyirahamwe yafise ibyo avuga bifitanye isano n'imanza zaciwe mu buryo ntabandubuka bazokwakirwa mugabo murwisevere ushimangira wibutsa abantu ko atari sentare ibishyikirizwa bifitaniye isano n'imanza zamaze kuba ntabanduka nabyo nyine birakigwa kugira abakorewe amabi basubizwa agateka umugwi severe warahawe n'uburenganzira bwo gushobora gusaba ko imanza zamaze kuba ntabanduka zisubirwamwo umugwi severe si sentare ikiringo kije inyuma y'imyaka ine umugwi severe wari umaze gucukura ibinogo rusangi byahambwemwo abantu bishwe mu rwimo rw'igihumbi kimwe magana icenda mirongo irindwi na kabiri rwahitanye abahutu benshi amashyirahamwe yahanira inkehwa z'abatutsi yariyamirije iyo ngendo avuga ko ubwicanyi bwahitanye abatutsi bwirengagijwe nubakiriko emmanuel nkunziza ni umunyamabanga wa se jenoside canada gice ca karuzi bubahutse ahantu hariya ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nivyo mu gihumbi n'amajana mirongo irindwi na kabiri kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'igihumbi n'amajana icenda mirongo icenda na gatatu intara ya karuzi ibara ryaguye hari nk'amakomine asigaye ata mututsi avugwamwo ukeneye kwibuka ukeneye gukora ubutungane imbere na mbere ubanza kuvuga ukuri atagufata ibiziga by'abatutsi mu byitwa by'abahutu canke ukundi twe turafise ivyemezo vyo mu ntara nk'akarorero mu kiremba ca ngozi aho uh, mu kinogo kirya gikoreramwo ababaji aho bataye abatutsi bishe mirongo icenda na gatatu abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe hatabwa abahutu mu bihumbi n'amajana mirongo irindwi na kabiri ariko muri sever n'ubu bavuga ko bitabatera isoni kuvuga ko urwimo rw'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo irindwi na kabiri ariho nyabwoko ryakorewe abahutu uno munsi tukididinganya turavuga ihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu burundi tukavuga crime contre l'humanité ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu bo mu burundi mu gihugu cose ibi na perezida ndayishimiye ava muri ubwo bwoko yanaruye mu ishyamba yiteguriye gusesera amaraso ntibabihuriza ko n'uwo murwi hariho abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo iby'irindwi na kabiri ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga hariho abavuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki none tuzoza turafata akamanyu manyu uburongozi buca buvuga ngo ko muzanka akamanyu reka tu oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze mugu uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka ca mugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere uburundi bufite amoko amwe n'igihugu bukibanyi cy'u rwanda onu yemeje ko cabayemwo jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda na kane mu burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracaharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi irindwi na kabiri bwo kwitwa ihonyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo icenda na gatatu nyabuna hari bwo bwo kwitwa ihonyabwoko eroge urikaneza ijwi rya amerika noneho tujye mu rwanda aho komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare csr irimo kugerageza guhuza abantu ijana na mirongo itanu batandukanye n'imiryango yabo muri congo nyuma y'intambara ishyamiranyije umutwe wa m makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta asumuta kaboyi imirwano ikaze hagati y'izo mpande zombi yubuye ku mugaragaro mu kwezi kwa cumi na kumwe umwaka ushize uko iyo mirwano yagiye ifata indi ntera yatumye bamwe mu banyekongo baturiye umupaka w'u rwanda bahunga aba mbere bajyanywe mu kigo cya kijote mu karere ka nyabihu minisiteri ishinzwe impunzi mu rwanda ivuga ko kuva intambara ihuza ingabo za kongo n'umutwe wa mama makumyabiri na gatatu yakwaduka imaze kwakira impunzi ibihumbi bitanu magana atandatu mirongo inani na bane abagera ku igihumbi magana arindwi mirongo itandatu bajyanywe mu nkambi ya mahama yo mu burasirazuba bw'u rwanda naho abagera ku bihumbi bitatu magana inani n'umunani bajyanwa mu nkambi ya nkamira aho bakirirwa by'agateganyo mu nama yahuje abanyamakuru banyuranye bakorera mu rwanda kuri wa gatatu bagamije gusobanurirwa imikorere ya seyiseri cyane cyane mu kwita ku bantu bugarijwe n'amage n'intambara n'ibiza uyu muryango watangaje ko muri izo mpunzi zigenda ziza mu rwanda wamaze kubonamo abana basaga ijana mirongo itanu baburanye n'imiryango yabo bwana na amahoro jiriye ushinzwe itumanaho n'amategeko muri uwo muryango avuga ko benshi muri abo bana babonetse mu nkambi zigenda zakira izo mpunzi zirinkamira ndetse n'amahama icyo croix rouge ishyize imbere ni ukwifashisha ishami ryayo ryo muri kongo igahuza aba bana n'imiryango yabo kugeza ubu ngubu imibare y'abana tumaze kwandika iragera mu bana ijana na mirongo itanu n'umunani ubwo batatanye n'ababyeyi babo iyo utatanye n'umubyeyi wawe iyo uhunze byanga bikunda hari ikiba gitumye uhunga hari iryo hungabana nyine birumvikana ariko hakazamo n'ibyerekeranye n'ubuzima bwa buri munsi by'ibanze umuntu abona harimo ibyo kurya birumvikana ibyo kwambara mwana niba yahunze wenda afite agapira katamukinga imbeho aba ari ikibazo abakongomani bahungiye mu rwanda bagaragaza ko baza bahunga imirwano batabona umwanya wo kuzana abana bose uyu mubyeyi ni wo mu nkambi ya nkamira yaganiriye na mugenzi wanjye ukorera mu karere ka rubavu avuga ko yabashije kuzana abana bake abandi bagasigara muri kongo twarirutse amabombe yarakubise turi nkaha tubona nkahariya natwe turi hano duhita twiruka turirukanka amazu turakinga yewe nasize abana benshi umukobwa n'umuhungu abana babiri nzana bane abo babiri basigaye rimwe arigoma undi yabaga isake mu nka ubu sinzi niba akiriho umuryango mpuzamahanga utabara imbabare uvuga ko uzi ko abana cyangwa ababyeyi baburanye n'abana babo babaho mu gahinda kandi no kubahuza bitoroshye ni umwitozo utoroshye harazamo ikibazo cy'umutekano birumvikana kuko niba uri kuza abantu ikibazo cy'umutekano nacyo kigomba gutekerezwaho kugira ngo utaza guhuza umuntu uri bujye gusubira mu kaga hari ikibazo cy'uko aho abantu bari wenda bashobora kuba badafite za telefone zituma abantu babasha kumenya amakuru y'ibanze hari ikibazo cy'uko abantu baturuka cyangwa se bafite ibibazo atari ubuyobozi bubasha guhita buguhereza amakuru ngo umuntu amenye ngo uyu ni kanaka aturuka kuri mwene kanaka ibyo byose ayo makuru iyo adahari aba ari imbogamizi birumvikana kuba ruje itangaza ko usibye izo mpunzi zihunze vuba yari imaze iminsi muri ibi bikorwa byo guhuza ababuranye mu nkambi z'abaturutse mu burundi muri kongo ndetse n'inkambi yakiriye abimukira bazanywe mu rwanda bavuye mu gihugu cya libiya abo twafashije gutuma bavugana n'ababo ni nko mu bihumbi icumi icumi birengaho n'abantu ijana na mirongo itanu na batanu hari aho dutanga interinete ituma abaturuka kure mu bihugu bya kure kuba ko hari n'igihe itumanaho rya telefoni biba ridashoboka ariko bakaba bakandikirana bakoresheje ubundi izindi mbuga nkoranyambaga ko hari n'abamaze imyaka makumyabiri akagira amahirwe akongera kuvugana n'umuvandimwe we mu buryo bw'imitekerereze hari icyo bimwongeraho kubera yuko yongera kugira icyizere ko atari wenyine wasigaye cyangwa se ari wenyine aho ari croix rouge ivuga ko yatangiye gukorera mu rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu igira uruhare mu guhuza abari baburanye n'ababo nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
amakuru ku ijwi ry'amerika tuyakomereze ku makuru y'imikino aho ikipe ya reg basketball club yo mu rwanda yatsinze umukino wayo wa mbere mu irushanwa rya basketball africa league mu itsinda rya sahara irimo gukinira idakar muri senegal jean claude munyandinda mu irushanwa rya basketball africa league ririmo guhuza amakipe atandatu yo mu itsinda rya sahara ikipe ya reg basketball club ihagarariye u rwanda yatangiye neza mu mukino wayihuje na kwara falcons yo muri nigeria ejo ku cyumweru reg basketball club yatsinze amanota mirongo itandatu n'ane kuri mirongo ine n'umunani iyi ni intambwe nziza ku mutoza mushya wa reg basketball club umunyamerika dean mure ufite umukoro wo kongera kwegukana umwanya mwiza mu itsinda ririmo gukina mu nzu y'imikino ya dakar arena muri senegali umukino ufungura wa ejo bundi kuwa gatandatu uhuza ikipe ya as duane muri Senegal na ABC Fighters yo muri Cote d'Ivoire. Mbere y'uyu mukino, umutoza wa AS Douane Mamadou Gueye yavugaga ko abasore be biteguye neza. Kugira ngo ushobore kwitwara neza mu irushanwa nk'iri ngiri rikomeye, ugomba kuza witeguye neza, abakinnyi bawe bameze neza mu mubiri no mu mutwe, ukaza ufite abakinnyi bakomeye bazi guhangana kandi bamenyereye amarushanwa. Ibyo ngibyo nibyo ikipe yacu ya AS Douane yaburaga uh, mu myaka ibiri ishize, ari nayo mpamvu twita twitabaje abakinnyi b'inararibonye nka Terrell Stoglin, Chris Crawford ndetse na Brian Matthew. Aba ngaba niyo mpamvu twabazanye kugira ngo bafashe abakinnyi bacu bakiri bato bataramenya neza icyo gukora. umukino waje kurangira ikipe ya abc fighters itsinze as duwane amanota mirongo irindwi n'atandatu kuri mirongo irindwi umukino wa kabiri w'ikipe ya reg basketball club uteganyijwe ejo kuwa kabiri ukazayihuza na abc fighters yo muri cote d'ivoire uyu mukino uzatangira isaa tatu n'igice z'ijoro ku isaha yo mu rwanda no mu burundi tunyarukiye umupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa makumyabiri na gatatu kuwa gatanu ikipe ya rutsiro fc yatsinze espoir fc ibitego bine ku busa kuri stade umuganda y'i rubavu naho gasogi united inganya na rwamagana city ibitego bibiri kuri bibiri kuri stade bugesera kuwa gatandatu ikipe ya mukura victory sport yatsinze sunrise ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade huye butare bugesera fc nayo itsinda polisi fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade bugesera mu mukino udakunze gutera amatsiko ikipe ya apr fc yatsinze marine fc ibitego bitatu kuri bibiri kuri stade umuganda y'i rubavu ejo ku cyumweru musanze fc yatsinze gorira fc igitego kimwe ku busa kuri stade ubworoherane i musanze as kigali inganya na rayon sport igitego kimwe kuri kimwe kuri stade bugesera kuri stade umuganda y'i rubavu kiyovu sport yatsinze tenseri fc ibitego bibiri kuri kimwe kugeza ubu nyuma y'umunsi wa makumyabiri na gatatu w'imikino ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda ikipe ikiri iya mbere ni apr fc ifite amanota mirongo ine n'icyenda ikurikiye ku mwanya wa kabiri na kiyovu sport n'amanota mirongo ine n'arindwi rayon sport ni iya gatatu ikagira amanota mirongo ine n'atandatu ku mwanya wa kane turahasanga as kigali n'amanota mirongo itatu n'icyenda gasogi united ikaza ku mwanya wa gatanu n'amanota mirongo itatu n'arindwi naho mu myanya itanu ya nyuma turahasanga sunrise iri ku mwanya wa cumi na kabiri n'amanota makumyabiri n'ane rwamagana city iri ku mwanya wa cumi na gatatu n'amanota makumyabiri n'atatu ikipe ya rutsiro fc iza ku mwanya wa cumi na kane n'amanota makumyabiri na rimwe marine fc ifite cumi n'atandatu ikaba ari iya cumi na gatanu naho ku mwanya wa cumi na gatandatu ari nawo wa nyuma tukahasanga ikipe ya espoir fc ifite amanota cumi n'ane n'umwenda w'ibitego makumyabiri n'umunani yari claude munyandinda i kigali imikino tuyikomereze mu burundi aho ikipe ya bumamuri iri ku mwanya wa mbere mu irushanwa ry'umupira w'amaguru mu burundi rishigaje imikino irindwi ngo rirangire umutoza w'ikipe y'igihugu mu mupira w'amaguru nawe mu mpera z'icyumweru dushoje yashyize ahabona urutonde rw'abakinnyi mirongo itatu bazakina mu mukino wa gicuti aho burundi buzakina na indonesia na kenya desire hatungimana berahino saido shimirimani isimayeli bazonkiza saidi ndayishimiye yusufu uwo ni umumenyereza w'umugwi serukiragihugu w'umupira w'amaguru mu burundi ntamba mu rugamba etienne ndayiragije ariko arashikiriza abarundi n'amakungu abakinnyi yatumye ko ngo bitabire inkino zibiri za gicuti izo nkino zizobera mu gihugu cya indonesia igenekezo rya mirongo ibiri na gatanu na mirongo ibiri n'umunani za kuno kwezi zihuza indonesia uburundi na kenya muri ico kiringo ibindi bihugu vya afurika bizaba biriko biratana mu mitwe mu rukino rwa gatatu na kane mu nkino zo mu rukurikirane rwo kurondera imigwi izitabira igikombe ca afurika kizobera muri cote d'ivoire mu mwaka uza uburundi buri mu itsinda c ririmwo imigwi itatu ariyo namibia na cameroon nta rukino buzoba bufise etienne ndayiragije yabwiye ijwi rya amerika ko baciye barondera izo nkino za gicuti kugira bitegurira inkino zizobahuza na Cameroon na Namibia mu kwezi kwa gatandatu mu bakinnyi mirongo itatu yatumye ko batanu bakina mu higanwa ry'u Burundi abandi bakina i Burayi Amerika Aziya no mu bihugu bitandukanye vya Afurika Etienne Ndayiragije amenyesha ko arakaryo keza ko kuraba abo bakinnyi umwe umwe ku giti ciwe ico yoterera igihugu mu gihe kizomukenera muri izo nkino zimirije na rirya bava mu mihinga myinshi nashatse ko buri muntu wese tumuha amahirwe nkamuhamagara akaza nimbona koko afise icyo ashoboye guterera kuri uno mwanya tuba tumukeneye ko tuzomutuma ko kubera ko ndibutsa ko ikipe national kuba udahamagawe ntibisiguye ko utazuhamagaga cyangwa utari umukinnyi w'igihugu ni nk'ubwo kandi kuba uhamagawe ubu ntibivuze ko uzo kuba muhamagara tuma ko umukinnyi mu gihe tumukeneye mu gihe tubona ko hari icyo tumarira kuri match iri hafi kubona uburundi budafise kugeza uno munsi ikibuga gikwije vyangombwa ngo cakire inkino mpuzamakungu ngo si kitwazo ku mugwi serukiragihugu intamba mu rugamba etienne ndayiyageje amenyesha ko izo nkino bagiye gukinira mu makungu zizobafasha no gutegura abakinyi kumenya gukina batari imbere y'abakunzi babo imvura igwa izuba rigira gute twe turondera karifikasho dukinira ngaha siyo avantage tuzoyiprofita aho tuba tuyikinira hose babonye ko twahashika tuzogenda turwane nta excuse nta kuvuga ngo ngo twari hehe ndizera ko tuzokora ibishoboka twe nk'ibituraba mu kibuga ngo turondere gutsinda dusubire muri kambi uburundi bumaze kwitabira inkino za afurika z'umupira w'amaguru rimwe rudende hari mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda icyo gihe uburundi bwatashiye butarenze intambwe ya mbere mu mupira w'amaguru kandi kuri uno w'imana niho hasozerwa umunsi wa mirongo ibiri na gatatu w'ihiganwa ry'uburundi mu mupira w'amaguru urukino rwari rwitezwe gusumba izindi ni urwahuje ku kibuga ingoma igitega flambo du centre ya kabiri na vitaro ya gatatu urwo rukino rwarangiye flambo du centre itsinze vitaro ibitsindo bibiri kuri kimwe mu zindi nkino zabaye tigre noir yatsinze egre noir ibitsindo bine kuri bibiri top junior yatsinze atletico new oil ibitsindo bibiri kuri kimwe buja city itsinda burundi sport dynamic ibitsindo bibiri ku busa olympic star nayo yatsinze rukinzo ibitsindo bitatu kuri bibiri musongati yirahira interstan mu kuyitsinda ibitsindo bine ku busa message ngozi itsinda kayanza united bibiri kuri kimwe nayo bumamuru itsinda amagara young boys ibitsindo bine kuri bibiri mu gihe hasigaye inkino indwi ngo ihiganwa rirangire umamuru ni mu kibanza cya mbere ikaba isumvya flambeau du centre inota rimwe desire atungimana kigali ijwi rya amerika nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo n'aho tuyasoreje ndabashimiye mwese mwari muyakurikiye mbararikiye kandi gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi ry'amerika